Attam ooltan hordoftoota keenyaa kun Waashintan Diisii irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata muddee shan bara 2022 kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Waliigalteen nagaa Itiyoophiyaan humnoota Tigraay waliin rageesse kabajamuun isaa kan ilaalamu ta'uu gabaasii nuuf ergame ni mul'isa. Dorgommii maaraatoonii Vaalenshaa ilaalchisee qophii ispoortii keessatti gabaasii qindaa'e oduudhaa booda dhiyaata. Kan wixata yeroo maraa darbu qophiin Ameerikaaf uummata isheellee abbaa dabareeti. Giddugalli yaala aadaa addaa haadholiif daa'immanii yookoo jedhamu finfinnee keessatti garee dooktorota dhuunfaan banamuu ilaalchisee qophii dhiyaate kutaa lammataa dhiyeessina. Oduutu dursaa gara jaalanneetti isin dabarsa. Hordoftoota keenyaa dogoggora teeknikaa ta'eef nuuf galchaa jennaa oduudhaaf gara jaalanneetti isin dabarsa.
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenne kunoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu eega mallatteeffamee ji'a tokko booda humnoota finciltoota tigraay dhibba keessaa harka 65 adda waraanaa irraa deebi'uu isaanii ajajaa olaanaa akka ta'an jeneraal taaddasee warrada ibsanii jiru humna keenya toora waraanaa irraa adda baasuu fi bakka biraatti jijjiiruu jalqabneerraa harki 65 adeemsa kana keessa darbanii bakka murtaa'eetti ce'aniiru jedhan jeneraal taaddasee warrada sanbata darbe oduu gabaastotaaf akka ibsanitti muummichi ministeeraa abiyyi ahmed hooggansi tigraay kaampii waraanaa federaalaa irratti haleellaa raawwate jechuun himatanii bara 2020 waraana gara naannichaatti ennaa ergan aangoonni tigraay ji'ootaaf bulchiinsa giddugaleessaa kan mormaa turan. wallabdeen adda bilisummaa uummata tigraayii fi humnoota deeggartoota dr abiy kan milishoota naannoo fi waraana eertiraa of keessaa qabu dabalatee du'a lakkoofsaan hagana hin jedhamne kan geessise yoo ta'u namoota miliyoona lamaa ol qe'ee isaaniirraa buqqisuu akkasumas kuma dhibbaan kanneen lakkaa'aman immoo qarqara afaan beelaan ga'uunsaa ibsameera. ammallee humnootii nagaa hin barbaannetu naannoo keenya keessa jira ka jedhan jeneraal taaddasan hanga balaan gama sanaan dhufuu hir'atutti loltoota keenya dhibbaa dhibbatti hin hiikkachiisnu jedhaniiru loltoonni keenya meeshaa waraanaa gurguddaa walitti qabuun naannoo tokko keessa kaa'uu jalqabaniiru jedhanii yeroo ammaa to'attoonni yookaan taajjabdoonni addunyaa lafa sanarratti hin argamne jedhan gargaarsa gara tigraayitti erguu ka jedhu. wal waraansa waggootii lamaaf namoota lakkoofsaan hagana jedhamee hin ibsamne galaafatee rakkoo namoomaa hammeesse xumuruuf dhimma ijoo waliigaltee tolfamee ture jedhaniiru. tigraay yeroo waggaa tokko caalaaf addunyaarraa adda baafamtee ka turte yoo ta'u hanqina qorichaa yookaan dawaalee hamaa ta'ee fi qaqqabummaa elektiriikii daangeffame akkasumas tajaajila baankiif quunnamtii daangeffametu ishee mudatee jira. jeneraalonni sudaan kanneen biyya bulchaa jiranii fi garee guddaan deemokiraasii leellisu hanga filannoo dhufuutti waliigaltee bu'uuraa kan mallatteessan ta'us mormitoonni ijoo ta'an waliigaltee kana keessaa hafanii jiru waliigalteen kun mootummaan ce'umsaa haaraa kan siviilotaan durfamu hundeessuun akka biyyattii gara filannootti qajeelchu waadaa ka seene yoo ta'u. fonqolcha mootummaan kololeessa bara 2021 booda sudaan gara deemokiraasitti ce'uuf danqamuu ishee hordofuudhaan kallattii gara fuulduraa ka dhiyeessu ta'a waliigalteewwan karoorfaman yoo xiqqaate lama keessaa inni kun isa jalqabaa yoo ta'u jeneraalota olaanoo sudaan lamaa fi garee guddicha deemokiraasii deeggaru humnoota bilisummaa fi jijjiiramaa gidduutti wiixata har'aa kaartuun keessatti mallatteeffame. garuu sudaan keessatti kanneen ijoo ta'an waliigaltee kanarraa of ugguranii jiru kanneen keessaa sudaan keessatti caasaa deeggarsa deemokiraasii hordofu kan itti fufiinsaan jeneraalota biyyattii bulchaa jiran waliin mari'achuu dides keessatti argama. namoota afur kanneen sanbata darbe galgala masjiida keessaa hidhattootaan butaman afur baraaruusaa yoo xiqqaate immoo kudha sadii dabalataan ammallee achi buutee isaanii barbaadamaa ka jiru ta'uu poolisiin naayijeeriyaa kan kutaa kaatsiinaa kaaba dhihaa beeksisee jira dubbi himaan poolisii kutaa kaatsiinaa kaaba dhihaa gaamboo eessa wixata har'aa akka dubbatanitti namoonni haleellaa masjiida irratti raawwatameerraa. dhababan kun irra caalaan isaanii dhiirotaa fi ga'eessota ta'uu ibsaniiru namoonni qawwee qaban kan biskileeta mootaraan deemaa turan sanbata darbe galgala masjiida funtuhaa keessatti namoota salaataa turan irratti haleellaa bananii imaamaa fi nama biraa tokko rasaasaan rukutaniiru iddoon kun abuujaarraa gara sa'aatii ja'a fagaata kanneen lubbuun hafan lama immoo hospitaala naannoo keessatti yaalamaa jiru. miidiyaan naannoo akka gabaasanitti namoonni afurtama caalaan ammayyuu eessa buuteen isaanii dhabamee jira haleellaan kun mootummaan pireezidaant mohaammaduu buhaarii kan pireezidaanticha bakka bu'uuf fulbaana keessa filachuu dura nageenya fooyyessuu akka qaban dhiibbaarraan ga'ee jira. pireezidaantiin afrikaa kibbaa siriil raamafoosa walga'ii koree hojii raawwachiistuu paartii biyya bulchaa jiruun himannaa badiinaa musaa raawwachuufi. kakuu aangoo cabsuu danda'an irratti mari'achuuf eegamaa jira maallaqni biyya alaa hedduun qonnaa bineensota dhuunfaa raamafoosaa keessatti dhokotee akka turee fi maallaqni bara 2020 yeroo hatame baduunsaa gabaafamuu dhabuu waliin himannaan dhiyaatee fi qorannaan gaggeeffame walqabatee jira raamafoosaan badii raawwachuu isaanii kan haalan yoo ta'u akka kamiinuu hin himatamin jiru maallaqni hatame kun. galii gurgurtaa gafarsaa irraa argame yoo ta'u doolaara miliyoonaan lakkaa'amu kan yeroo sana hanni baatii waxabajjii keessaa ifa taasise jedhame sanarraa baay'ee xiqqaa ta'uu ibsanii jiru raamaafoosaan dilbata kaleessaa akka jedhanitti walga'ii koree hojii raawwachiisuu biyyoolessaa afrikaa irratti kan hirmaatan ta'uu ibsuun murteessaas nan fudhadhaa jedhaniiru kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. ministeerri ittisaa biriteen wiixata har'aa akka beeksisetti lakkoofsi imala xayyaaronni waraanaa raashaan yukureen irratti bobbaasaa jirtu baay'ee hir'ate gara tarii imala kudhaniitti gadi buusaa beeksise kunis kan guyyaatti olaanaa ture jedhame hanga dhibba sadii ta'uu sanaa wal bira qabamee yeroo ilaalamudha ministeerri kun odeeffannoo basaasasaa kan tiwiitarii irratti maxxanse irratti raashaan xayyaarota baallee dhaabbataa qaban dhibba ja'a ol. akka dhabde ibseera yuukireen ittisa qilleensarraa itti fufuusheerraa bu'aa argamee fi sa'aatilee balalii xayyaarota raashaa irratti daangeffamuun akkasumas haala qilleensaa hammaataa dhufuurraa kan madde ta'uu hin ooluu jedheera pireezidaantii yuukireen volaadimir zeleniski dilbata kaleessaa haasawaa guyyaa taasisaniin yuukireen waan raashaan hin qabne qabdii jedhan ofirraa raashaa faccisaa jiraachuun keenya kaka'umsa jabaa nuuf kenna. bilisummaaf waan qabsoofnuuf sun yeroo hundaa humna qabnu dachaan dabala dhugaaf falmuun keenyas addunyaa guutuun dhimma yuukireen ilaalchisee tokko taasisee jira jedhan zeleniskiin ministeerri haajaa alaa yuunaayitid isteets aantonii bilinkan dilbata kaleessaa akka ibsanitti baasii qoqqobbii biyyootii dhihaa raashaa irra kaa'an guyyaa guyyaan dabalaa waan jiruuf. mooskoon waraana yuukireen waliin taasisaa jirtu tarkaanfachiisuuf meeshaa waraanaa ishee guutuuf caalaatti rakkisaatti ta'eeraa jedhaniiru to'annaa daldalaa ameerikaaf michoonni ishee irra kaa'anis raashaan kutaalee waraanaa yuukireen keessatti barbadaa'an yookaan yeroo tokko tokkommoo humnootiin mooskoo fuula durattii fi duubatti deebi'uu isaaniitiin kan gataman bakka buusuuf. meeshaa dabalataa barbaacha gara biyya alaatti iyyachuu hin dandeessu jedhaniiru bilinkan oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan as waashingtan diisii irraa ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. waliigalteen nagaa itiyoophiyaan waraana biyya keessaa waggaa lamaaf humnoota tigraay waliin taasisaa turte xumuruuf ragaan baatii sadaasaa keessa kan raawwatame yoo ta'u kabajamuuf dhiisuusaa garuu kan ilaalamuuf jiru ta'uun ibsamee jira tigraay irra hedduu keessatti gargaarsi akkaan ka barbaachisu yoo ta'u gama lachuutiin miidhamtoonni tarii kan yakka waraanaa irratti raawwatame haqa argachuuf gaafachaa jiru heenrii wiilkinstu gabaase bafaqaaduu dhiyeessa.
Bara 2020 magaala Aksuumitti dhumeensi seeraan alaa loltoota Eertiraatii fi Itiyoophiyaatiin sibiilota irratti raawwatame ajjechaa jimlaa fi kan saamichi bal'ina qabu itti raawwatamedha. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman akka du'an dubbatu jiraattonni Hiyaab Gabratsaadiqee namootaan ajjechaa sanarraa afan keessaa tokko. The federal government is actually perpetrator of the crime
mootummaa federaalaati kan yakka sana raawwate kanaafuu yakkamtoonni yakka isaanii qorachuu hin danda'an haqi ka dhufuu danda'u dhaabbatoota addunyaa walaba ta'an kanneen akka mootummoota gamtoomanii gamtaa awurooppaa fi gamtaa afrikaarraati.
Akka namoottan hedduu Itoophiyaa keessa jiranii gidira hawaasni isaa waggoottan lamaaf argee fi akka itti gaafatamummaan jiraatu barbaada. Waliigalteen Afrikaa Kibbaa keessatti ji'a sadaasaa keessa mallatteeffame xumura wal waraansaa agarsiisuu danda'a. Haa ta'u malee yakka waraanaatiin wal qabatee komeen jiru as ba'aa jira. Ji'a fulbaanaa keessa Komishiiniin qorannoo kan mootummoota gamtoomanii akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa beelessuu akka meeshaa waraanaatti fayyadamee ture. Humnoonni Eertiraa shamarran Tigraay dhimma quunnamtii saalaatii fi itti fayyadamanii turan. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dabalee jedhetti humnoonni Tigraay tooftaa akkanaatti hin fayyadamne. Garuu naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti bakkaawwan to'atanii turan keessatti dirqiin gudeeduu dabalatee yakka waraanaa raawwachuudhaan himatamu. Namni nageenya isheetii fi jecha maqaan ishee jijjiirame maqaa habtaam jedhamuun waamamtu yommuu humnoonni Tigraay mana ishee isa naannoo magaalaa Laalibalaa jiru seenan dirqiidhaan akka ishee gudeedanii fi ulfa ji'a torbaa akka turte himte. Loltoonni ittuu ulfa ta'uu ishee beekanii bakka dhoksaatti geessuudhaan wixataa amma sanbataatti akka ishee gudeedaa turan himte. Itti dabaluudhaanis.
እንደገና ልጆቼ ባሌ ጠፋ ማን ይሸክፍ አዝመራ እኔ ነፍሰ ጡር ነኝ mootummaa naannoo dabalatee hedduun ni baqatan seerri hin jiru ture namoonni dadhaboon magaalicha keessaa bahuu hin dandeenye anis waanan ulfa ta'eef deemuu hin dandeenye haati koo iji isaanii argu.
jettee jirti. Gareewwan lammanuu dhumiinsa raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch sochii duguuggaa sanyii dhalattoota Tigraay irratti raawwate galmeessuu isaa beeksise Tigraay keessa waan miidiyaanii fi sochiin dhaabbilee mirga namoomaa hin jirree fi qorattoonni sarbiinsa mirga namoomaa Tigraay keessa seenuu akka hin dandeenye gabaase. Laatiitiyaa Baadeer gaanfa Afrikaatti Daarekteera dhaabbata Human Rights Watch. erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii gargaarsi namoomaa akka Tigraay seenaa jiru dubbatanii jiru.
is not enough to meet the enormous needs there. And at the same time, the services...
Fedhii bal'aa jiru guutuudhaaf gahaa miti. Karaa biraatiin tajaajilawwan uummataaf barbaachisan kan akka teleekominikeeshinii, ibsaaf baankii amma ammaatti mootummaa federaalaatiin bakka isaatti hin deebine. Nu dhugumatti ka dubbachaa jiru waa'ee dararaa deemaa jiruuti.
Xiinxalaan dhaabbata idilee addunyaa Kiraayisis Guruup jedhamu Wiiliyaam Daavisen waa'ee waliigaltee nageenyaa ariitiidhaan hojiirra oolaa jiraachuu isaa VOA'dhaan gaafatamanii gadi fageenyaan ilaaluudhaaf rakkin akka jiru himan.
It's not entirely clear um, how much progress has been made in sort of deconflicting the front lines, this disengagement process.
Deemsa adda waraanaa wal waraansarraa walaba taasisuu, wal loluurraa walaba taasisuu agam gara fuulduraatti akka tarkaanfate guutummaatti ifa miti. Kana jechuun immoo waliigalteen sun laamshaa jiras jechuu miti. Deemsi kun agam ulfaataa akka ta'e agarsiisuun malee.
Hanga'oonni Tigraay irra deddeebi'anii Federeeshinii Itoophiyaa keessaa bahuudhaa fi akka sirna hiree ofii ofiin murteessuu hawwan dubbachaa turanii jedha gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaa fi qopheesse kun.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. dorgommii maaraatoonii vaalenshaa 42ffaa kaleessa geggeessameen atileetiin itiyoophiyaa amaanee bariisoo reekardii bakka sanaa fooyyessuudhaan injifatteetti shaampiyoonaa addunyaa akka ta'e taamraat tolaa arfaffaa ta'uudhaan xumureera. dorgommii booda amaaneen baay'ee gammaduu ishee sagalee ameerikaatti himtee jirti leenjisaa amaanee qabxiin argame akka isaan jajjabeesseef caalmaatti akka hojjechuuf isaan onnachiisu dubbatan eebbisaan naggasaa stoolkoom irraa gabaasee kuno.
Egaa atileet Amaanee Bariisoo maaraatoonii Vaaleenshiyaan irratti haala nama ajaa'ibsiisuun sekondii shantamii afuriif qofaan caalamuudhaan reekoordii addunyaa fooyyessuudhaaf qaqqabdee egaa maaraatooniin baranaa mo'attee jirta. Gammaddee dursa. Mee akkam ture dorgommiin?
Ameen walumaanuu baga gammannee dorgommiin baay'ee bareedaadha.
akkam ture haalli qilleensaa haalli dorgommii warri peesmeekaroota dabalatee akkam ture.
Yaa'u qilleensis bareeduma. Dorgommichis akkuma argitan baay'ee gaarii ture. Peesiin immoo akkuma argitan ana faana namni hin turre kophaa fi adeemee jechaadha. Inni hunduu arge.
Maalidha sababni kophaa ta'uu dandeessee ishee irratti qofaa xiyyeeffatan?
Yaa'u peesiin nuuf hin dhaabbanne intalaaf dhaabbatee mucayyoo lammaffaa baate saniiti. Ishii malee intalli cimtuudha waan taateef ishii malee kan nama kaawwaniif hin dhaabnu jedhanii. Guruppii tokkoffaa irratti guruppii duraa irratti kan ishii irratti ishii qofaaf malee nama kaaniif hin dhaabbatu kun dammootuu ijoollee kaawwan qabaniif duuba jiraniyyuu ijoolleen kuni. Kan isii waliin jiran dammoo akkuma argitan isii biratti hafan kaan kophaa ta'e.
Mee galmi keenya guddaan maal ta'a jennee haa eegnu gara fuulduraatti?
Yaa'u isa kan kanaa olii daqiiqatti haftee sana hin fooyyessina jedhee yaada. Garuuyyuu nuti kan irraa eegamu jechuudha. Kan itti guutu dammoo waaqa.
Maal sirraa eegnu olompiikaa fi shaampiyoonaa addunyaa gara fuulduraatti dhufu
Yaa'u akka kiyyattis hin hojjennaa qabxii gaarii finna jedhee tanaan yaada. Galatoomeesha.
Dorgommii maaraatoonii Vaalensiyaa marsaa 42ffaa kaleessa biyya Ispeen magaalaa Vaalensiyaatti dorgome irratti atileetonni Itoophiyaa dubartootaan olaantummaadhaan goggoolaban dhiiraan immoo atileetonni Keeniyaa milkaa'aniiru. Dorgommii kanatti maaraatoonii ishii jalqabaa kan taasistee atileetiin Itoophiyaa yookaan shaampiyooniin addunyaa akkasumas reekoordiin addunyaa meetira kuma shanii fi kuma kudhan kiiloomeetira kudha shanii fi maaraatoonii walakkaatiin kan qabdu Lata Sanbat Gidee dorgommii kanatti lammaffaa ta'uudhaan xumurtee jirti. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Amaanee Bariisoon immoo dorgommii kana olaantummaadhaan xumuruun reekoordii bakkichaa fooyyessuun akkasumas reekoordii Itoophiyaa fi sa'aatii fooyyaa baranaa ta'ee galmaa'eef jira. Sa'aatiin ittiin galtee sa'aatii lamaa fi daqiiqaa kudha afurii fi sakandii shantamii saddeet ture. Kunis immoo addunyaa irratti sa'aatii fooyyaa sadaffaa ta'ee galmaa'eef jira jechaadha. Har'a atileetota dorgommii kanarratti hirmaachuudhaan injifannoo golban keessaa atileet Amaanee Bariisoo sagaleen Ameerikaa dubbisee jira. Turtii keessan akka nu faana ta'u ni hawwina. Akkasumas leenjisaa Taammiraatii fi Amaanee Bariisoo kan ta'e daddafoo gammadoo wajjiniin waliin turra nu faana tura.
Mee maaraatoonii Vaalensiyaa baranaa kan akkamitti ilaaltanii obbo Gammadu?
Maaraatooniin Vaalensiyaa baranaa gaarii ture. Keessaanuu dubartiidhaan milkoofneerra. Amaaneen haala gaariidhaan nuuf hidde garuu xiqqoo Taammiraatiinis torbee darbee xiqqoo dhukkubsatee ture. Sanbata darbe saniif xiqqoo qaamni isaa keessi isaa gaarii hin turreyyuu garuu hanga dadda'e godheera. Guyyaa hundan taatu qabxiin hadhallee gaariima sadi keessa fiigee sa'aatii duraan fiiguu fiigee garuu Sa'aatii kana fooyyessuuf yoo dandeenye sadii gad akka fiigu yaadnee turre har'aaf hin taane garuu boruuf hin ta'a jennee yaadna.
Egaan akkuma beekamu Taamiraat Tolaa shaampiyoonii atileetiksii addunyaa irratti warqee biyya isaatiif argamsiisaa ni yaadatama. Amaanee Bariisoon qabxiin fiddee akkamitti ilaaltanii keessumaa dorgommii kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kan kennamee fi yeroo jalqabaatii fi maaratoon ishii kan dorgomte shaampiyooniin olompikii fi addunyaa kan taate lata sanbat gidee turte. Peesmeekaroonnis ishee irra xiyyeeffatanii qabxii gaarii akka fidduudha. Isheenis egaa lammaffaa booda dandeesseetti Amaanetti aantee. Mee haala fiigicha isaa kana mee nu ibsuu dandeessu?
Duraan dursinee Qabxii guddaa hin galmeessina jennee kayaanne Barliin irratti sa'aatii dubartoota kana fooyyessina jennee yaadnee turre Tigist Asaffaatiin. Tigist Asaffaallee Amaanee wajjin leenji'aa turte. Isiin illee naashinaal rikardii fiiddee kudha shan hojii lama kudha shan hojiin fiiddee turte. Erga sanii Tigistiin kadhamne Amaaniidhaan deebisna jennee rikardii addunyaa kanaaf baay'ee yaalii godhaa turre. Garuu hin taane warri dorgommii qopheessu peesmeekarii gaafannee turre peesmeekerii dhuunfaadha. Ofiilleen kafallaa wanta hundaa hin kafallaa peesmeekerii dhuunfaadhaa nuu kennaa jennee yaa gaafannus nuun eeyyamne baay'inaan kalaalaa turan lattansanbat atleetii beekamtuudha kuma shanirra riikardii addunyaa kuma kudhan irratti digdamii tokko irratti kudha shan kiiloomeetira kudha shanittis kan hundaa waan fooyyessiteef maraatooniilee fooyyessite jedhanii waan eeggamaa turteef. Wanti hunduu kan qophaa'ee peesii afur qopheessanii fi peesmikeroota afurtu kanaaf qophaa'ee ture. Garuu nu peesmikerii kan nu gargaaru amaanee gargaaru hin qabnu tureeyyuu. Kun dhiibbaa guddaatti fideera. Anis kaleessa mootira gaafadhee ture garuu mootiras argachuu hin dandeenye. Dhiibbaa guddatu tureeyyuu garuu dhumarraa milkoofneera.
kalama sadi afuri karadera mila muri kalama sadi afuri maratoni katta muri
amma immoo qophii torbanii qophii ameerikaaf uummata isheetti dabarra. kan kutaa yuunaayitid isteets ilinooyi keessa jiraattu daa'imni waggaa torbaa liilii maansan waa'ee waraana raashaan yuukireen irratti geggeessite erga dhageessee gargaarsa gochuu akka barbaaddu murteessite deeggarsa hedduu argatteen intalli xiqqoon kun jijjiirama guddaa fidaa jirti gabaasichi kan iriyaanaa matviikuukii kuno. baatii onkoloolessaa keessa kan kutaa biyyaa yuunaayitid isteets ilinooyi keessa jiraattu daa'imni waggaa torbaa liilii maansan waraanni addunyaa gama biraa keessatti akka jalqabame hubatte. haadhaaf abbaa koo wajjin oduu ilaalaa turre oduu sana keessatti waa'ee waraanaatu dubbatamaa ture abbaan koo osoo kana keessaa tokkollee ani hin argin chaanalii jijjiiruuf yaale garuu ani immoo gargaaruun barbaadee jette guyyoota muraasaaf liiliin guutummaatti yaada baduu ishee abbaan ishee kiriis maansan ni yaadatu. hedduu ishee dhiphisee yeroo tokko irbaata nyaachuuf dhiyeeffannee eebbifachuuf innaa jennu akkana jette warra yuukireen keessa jiraniif kadhachuu dandeenyaa naan jette nutis dhugaadha isaaniif kadhachuu dandeenyaan jedhe kun waan guddaadha jedhan garuu yaadaaf kadhannaa cinatti liiliin akkamitti gargaaruu akka danda'an abbaa ishee gaafatte isaanis yaada tokko qabu turan. ambulaansii gara yuukireenitti ergamuu danda'u barbaaduuf murteessan dhaabbata ambulaansii magaalattii keessa jiru tokkotti bilbilan. deebiin argadhe tokkichi maal barbaadda gaazii moo beenzina sana booda gara awurooppaa dhumarratti gara yuukireenitti hin deeme jedhan warra madaa'an deddeebisuuf moonitarii meeshaa hafuura ittiin baafataniif kan kana fakkaatu deddeebisuuf ambulaansii gargaaraniif ambulaansonni kun immoo osoo sochiirra jiranii humna ibsaa maddisiisuu danda'u ofirraa qabu kana argachuuf kanneen maallaqa arjooman ofitti hawwachuuf maansan qophiirra jiru namoonni siyaasa naannoof namoonni daldalaa akkasumas aangawoonni konkolaataa kana akka argamuuf waliigaltee mallatteessaniiru. ambulaansii yookaan konkolaataa ibidda dhaamsu argachuuf waliigalteen mallattaa'uun ergaa dabarsa namoonni yuukireen keessatti kana yommuu argan kophaa akka hin taane akka beekan taasisa jedhan hanga ammaa maansan yuukireeniin kan daawwatan yoo ta'u ambulaansii digdama ta'an biyyattiitti erguu danda'aniiru waggaan kun utuu hin dhumin dura immoo ambulaansii digdamatti dabalaa erguuf abdataa jiran sanatti dabaluudhaan konkolaataa ibidda dhaamsu yuukireenitti ergaa jiru guyyaa tokko intala isaanii liilii. yuukireen ishee walaboomteef bakka amansiisaatti nan geessaa jedhan qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Giddugalli yaala addaa haadholiif daa'immanii yookoo jedhamu Finfinnee keessatti garee doktoroota dhuunfaan banamuu laalchise kamisa torban darbee bulchaa giddugala kanaa obbo Abdii Dingataaf ogeessa addaa kan waa'ee ulfaaf gadameessaa Dr. Lammii Balaay ka jaallanneen dubbistee dhiyeessitee turte kutaa lammaffaa marii kanaa qabnaa kunoo.
Naasir Ahmed dargaggeessa gana 28ti. Amma biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa keessa kan hojjetu Naasir dur utuu barataa sadarkaa tokkoffaa ta'ee jiru sagantaa televizyiinii Naashinaal Ji'oogiraafii utuu ilaalu waa'ee holqaa bu'uura akka dhaga'e dubbata.
Waa'ee holqaa natti dhufe jechuudha. Gaafan viidiyoo holqaa sun argu suuras keevii ja'a keeviin kun maal akka ta'e si gaafa sun adiishinalii afaan oromootis hin jiru achi boodaniin holqa ta'uusaa nan hubadhe sun booda. jecha ispeloolojii ijuun argadde jechuudha. Ispeloolojii jechuun maal akka ta'e natti ulfaate jechuun ispeloolojii ijuu torbee lama isa dubbisuuf baay'ee rakkadde jechuudha. Akkuma saayikooloojii dur gaafa barnoota namatti ulfaatu ta'e jechuudha. Kanaaf ispeloolojii kana eegaan dubbisee booda mee eenyutu qorataa ispeloolojiin kun maal akka ta'e intarneetii irra bal'inaan gaafan barbaadu holqoota ajaa'ibsiisoo addunyaarra jiranii fi fakkiiwwan baay'ee naa fide achi booda ispeloolojiin kun maal akka qoratu saayinsii qorannoo holqaa hubadhe jechuudha.
Naasir barnoota kana barachuuf garuu rakkoo hedduu keessa darbuu hima. Dursa barnoonni kun biyya keessatti waan hin kennamnee fi intarneetiidhaan biyya xaaliyaanitti baratee bara 2002 eebbifame. Sana boodas waajjira aadaa fi tuurizimii seenee hojii walqa'aa boruu itti fufee jira.
Gaafan isa kana jalqabu akka tasaa carraan biyya alaa dhaabbata qorannoo addunyaarraa naa dhufe akkasitti waggaa lamaaf ammaas FFS French Spirological Society'dhaan carraa sun deemeen baradhee achis xumuree biyyatti biyya Awurooppaa ganamni baay'ee Awurooppaa carraa gaafa argate achumatti hafa isaas hin nafne kaayyoo koo qabadhee waan hin deemuuf biyyatti deebi'e ammas. holqa qorannoo holqoota itti fufee jechuudha. Achi booda carraa biraa biyya Jarmanitti ammas marsaa sadaffaatiif naa dhufe waggaa tokko baradhe isaas akka Afrikaatitti naatu deeme namoota afurtama ture akka addunyaatitti isa sun afuraffaa beenii badhaasaa fi yeroo kuma soddomii ja'a argadhee gara biyyaa deebi'ee holqoota Oromiyaan qabdu toora dhibba sadii fi digdami tokko. qoradhee hanga guyyaa har'aa kanatti jechuudha bara sun irraa jalqabee waggoota kudhan jechuudha qorannoon gaggeesse suniin waggoota kudhanan kana keessatti keessattuu holqoota potenshaala oromiyaan dhibba sadii fi digdami tokko keessaa dhibbi lama kaartaa fi pilaanii isaanii akka qabaatan godheen jira jechuudha.
Naasir amma kitaaba seenaa fi qabiyyeewwan holqa Oromiyaa barreessee maxxansa duraa ifa godhee jira. Oromiyaan keessumaa holqawwan gurguddoo akka soofumarii fi kaanis baay'ee miidhagina hawwatoo kan qaban hedduu qabdii jedha. waan qorannoo isaan arge yoo himu.
Potenshaala holqaa Oromiyaan qabdu addunyaa irratti akka beekamuu fi hojii guddaan hojjedhee keessaa tokko kaartaa fi pilaanii akka qabatu godheen jira. Googil Irzii irrattis xiqqoo booda namni salphatti argachuu danda'a. Oromiyaan qabdu keessaa hoo dhibba sadii fi deemte koo keessaa kamtu miidhagaadhaa toopsirii warra jaanne sun kaasuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf holqii miidhagaan akka addunyaattis dorgomaa hambaa yuuniskootis ta'uu danda'u. Kan addunyaan nu dorgomsiisuu danda'u kan Afrikaa keessattis hin argamne keessattuu baara keessatti bishaan Atalantaa fi wantoota garaagaraa irratti holqoonni akkasitti holqa naasii ol jama godina harargee bahaa aanaa malkaa balloo keessatti waggaa lama dura kan mul'ate jechuudha. Holqa miidhagaadha. Holqa istaalaktaayitiin istaalagmaayitiin isaa soodaan istiroo isaa holqoota dhibba sadii keessatti waan arguu dandeessu holqa kana keessatti argachuu dandeessu.
hordoftoota keenya armaa olitti kan dhageessan gaaffiif deebii Itoophiyaatti ogeessa holqaa ka jalqabaa ta'e waliin daawit geggeessa ture dogoggora uumameef nu of kalchaa jenna sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qindaa'e kanuma sagantaa keenya guyyaa guyyaadhaan tamsaasnu marsariitii keenya voa afaan oromoo daat kaamirraa iimeeliidhaan illee kanneen nu dhaqqabuu feetan hoorn at voa niws daat kaamirratti nu argachuu dandeessu. yuutuubii tiwiitarii fi instaagiraam irratti illee at voa news yoo jettan nu argattu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu nu hordofuun dagatinaa gulaalaa sagantaa kanaa namoo daandii piroodyuusarii keenya biraan haayiloo akkasumas gulaalaa viidiyoo lateeraa amanteef kan miidiyaa hawaasummaa qindeessite tigisti gammee waliin kan isin keessummeesse antuu jibee horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.